father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o àdógó jíjí o try me make you see. I no go waste am. Money money ego ego àgbékánu kò owó. Money money ego ego ego kò ọ̀yàlẹ̀ mi dákun mo bẹ̀ o. Bless me bless me Papa. give me good life padà kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o. Oh, oh. Money money money ego. pray make e add up baba. I don't want to see you, jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó oh, kó oh, àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí dẹ́bìtì mi me, ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ Have mercy on me and give me good life. E last me peace of mind. Every day I I dey grind. Make your favor follow me, Baba. Money, money, yeah. our people, we salute everybody this morning. We thank Baba God as He don't give us opportunity make we take um, uh, see today. We thank Baba God. Uh, my name na Adeomo Akao, and I say salute everybody when take time to join us this morning. Um, somehow it could be like say um, we we they see we a lot of things when they happen, mm. and uh, people here and there, a lot of people they they suffer the pre- present uh, issues when they the society, and even the way banks full this morning. If you they see bank front of banks now, come be like say uh, people they they they do one special business or because of the money when you save with people when they don't let you get access to. This one almost be like. Um, uh, plan where matter for the country right now hmm. all over but it can't be plan where in in banking sector when <laughs> the entire <laughs> citizens when get money for inside bank so to those wey no even get at all they are like like let's say na dem come get opportunity now that they fit go work they move yeah. they do things so even now mds no fit vex vex because you get money for bank you no fit transfer you no fit do anything well i no dey alone this morning Uh, make uh, our digital brother where we digitally connect drastically this morning make him greet our people before the woman went there with me for studio this morning as well queen of the airways go greet our people so uh, oga you, oga for, you for you, for do women first o make quarrel no dey o. Oh. no the woman give me permission women first no get uh, problem. Eh, thank you no you know because today na international women's day. Uh, okay uh, uh, no be so lie o oh. no be lie so uh, make i oh, greet all the women again. so abeg mo fẹ talking to eh, so uh, eh, today na international women's day and uh, they talk say the team when the united nations dey pursue this they eh, na to make sure women get what we dey call digital uh, approach to i mean digital training and all of that so uh, women's first really because today is their day we celebrate all the women in the world and everywhere where you dey we dey celebrate una including the ones wey dey into the spaceship right now wey no dey with us for studio we dey celebrate all the women's and mothers and though we know say mothers dey but the women generally so uh, madam woman abeg hmm, greet our people madam woman <laughs> <laughs> my people i greet you now my oga oga oga i greet you eh dem dey say women first and dem say na international women's day and as we dey talk am so now no be mouth dey take dey celebrate o if dey dey do celebration shebi dey dey give celebrant something uh, so which gift dey dey give the women for today. i no understand how person go eat ah, cake yesterday ahead of women's day person come dey ask for the cake again ah, today e dey possible. na wa that one na yes oh. na today be the day that one na yesterday. the gift the the gift wey dey give women. Eh. na say women need to brace up to digitalization in business and every area of their life. Because they yeah. on the ladder, now women they low for digital approach to border business, to work and all that. So they, they, say now women, you need to embrace them. So the gift we say men go step aside for women to they do the work and then they go they join them from back <laughs> to make sure the work go well i don hear you know say una dey always get una dey always dey get answer to say we dey get way out question every no, dey get way out eh my greet make i greet my people because if i give you chance i go forget my name <laughs> my people my name na sandra ikeko i greet una. Uh -huh. so my brother you fit basically greet our people before we go, we go into eh, our eh. studio reading now yeah now i dey authorized to eh. greet <laughs> officially approved <laughs> approved thank you I actually no sef eh by anec chairman my name na oga <laughs> monzo oh. una good morning o oh. and i thank god say today all of us join hand together congratulate all the women around the world wishing them a fantastic celebration that this new year wey the women dey celebrate their international day so na beginning of a new year between now and the next day international celebration women go don a large number of women go don dey more digitalized in their approach to business to economy to politics and many of them go don join many groups of economic development or as economic development partners to making sure say yes dem get their own center stage they get their voice for economic matters you know if you train a woman you actually train a nation because women dey very very nice to developing family. They go think of the papa, think of the children. So in their work, they, they think of so many people. It means say men to an extent they think too, but men get some selfish tendency because it e get where they go do and they go say mm, beg na woman make una leave am but woman no go say mm, na man e go see so cloth for am e go see cook for am e go see call am e go see care for am even when the man dey waka waka up and down so you see why I want to celebrate the women more today. So mm. all the women we greet una, we tell una say una well done for the work una dey do. The good ones we greet una, the bad ones we greet una. The ones wey wan start to dey do good we greet una, the ones wey start to dey do bad we still greet una. We know say mm. as we greet una, una go think wetin una wan do, una go change mind do wetin dey good. So this morning from our Madam Yemi to our Madam Ikekwa to all other of our Madam Madam women we greet una globally. Thank you very much. This year as we dey una back make una lead us well uh-huh. na good morning one make make dem to try to stay our dey our back na so e wan be. we no say make dem dey our back o we no say make dem dey our front we say make we waka together. Uh, <laughs> okay okay for the left hand side abi the right hand side. Eh, okay uh, mr ademo that one i no know. <laughs> okay you wan cause trouble for you wan cause trouble for me abi. no i no wan cause trouble i know say the woman wey dey there i know for the woman when they there they listen. ten if she stand by your left hand side it go make the right hand work well that is wetin i dey try talk. Uh, whether na left e stand do. na right e stand do. as far e follow us stand we work out together uh, na e eh, dey eh, more important. no wahala yeah. well that one go carry us enter uh, the difference between political power and traditional follow. power make we take look and well well uh, political power na power obtained from the people and therefore it must be controlled by the people. While traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Um, once a while, good make they understand, say, the people when you they undermine most, and you they always look at them, say they no get what they won't do. In most cases, now them get what they go do pass. If the present day Nigeria never teach anybody lesson, then the person never ready to even move on with life government in most cases they always think say once person don't enter power the people no get anything to do about it again go and do your worst some go tell you go and die some will tell you do whatever you know you can and you know not every english when enter their mouth but when the people stand together to take a decision you go come begin to see say the language begging go come start from the same person when no get your interest at all before and therefore, I want to tell the indigenous people of Nigeria for too long, you were taken for granted since democracy began. Now, read Demonstration of Grace. Since it start for Nigeria, we they see and say that people never meant anything. And when we look into SDGs, Sustainable Development Goals, we see for one of the points say the people are never to be consulted, but decisions are always made on their behalfs. You still remember that very well. And so, when you are taken for granted, the moment in anything somebody creates say you no get value, always let the people know you did very very relevant. And anytime when somebody look down on you, try and look up to yourself. So to the very valuable Nigerians, when political class they call vulnerable, but we don't finally prove to them that we are too valuable, we are not vulnerable. Will only give you opportunity no mean say we don't know how to always take them from you and therefore indigenous people of nigeria the time has come never for you to bend somebody whole meeting yesterday they drop a hundred thousand naira they do transfer whether a fake transfer or the original transfer and including the bank when one receive and the bank when they send they no dey in good terms they no come receive each other e come they beg a whole large group of that nature say make they vote for them and they come they transfer 100,000. That question when I asked, they say, Is that what you want? Last night around 11, I asked the question, I say, Now, what do you want be that? Now, 100,000 naira, una what? And if you know, say you want far more than 100,000, then why would somebody do a transfer of 100,000 when no even deliver? You can't think saying don't help to secure your attention. So always make sure when you are, when they make you to be very, very irrelevant, make yourself relevant when they try to relegate you what do you need to do try and make sure you rate yourself high when they try to talk you down talk yourself up not be saying a pride but every indigenous person should know say your value is far more than what is preached to you anytime when anybody they make you they feel like say you know they you no get anything to do let them know say what you get to do you don't even know one inch of them Therefore, indigenous people of Nigeria, political power is yours. Time for you to have it, control it, take it, control it, and use it to develop your place. This is is time is simply now, and ne- not never. Freedom is never given. Freedom is never released on the ground of liberality. Freedom is always demanded and it is fought for. Never you go weak or discouraged. Fight so that you can get hold of your value. And that one we take enter the program again today. Uh, this is now your very popular program, Inform Me with Olayemi and Co. Uh, our business and lifestyle program. Yesterday, we don't start something on this issue of money crunch and waiting the, the advice. A lot of um, uh, suggestions and some news when I think not really come from the platform where they're supposed to come from. Day on the issue of money and right now me and you know say um, even as at last night toward this morning dem dey tok say one of the officials of cbn dey talk say the money for both old and new they are alenga tender but the question when we dey talk? We say now the man they authorized to speak for cbn if the answer is no then why would he? then secondly banks are issuing old notes that they issue notes to people and the, the, the society know they accept when you return and bank back to the bank the bank will tell you go and print cbn form when they gave the money to you they collect cbn they, did they give you cbn form to take away in case you are refunding the money you see the time don't come when we need to name banks where you issue old note and you are not collecting it back but part of our business news this morning when we go take sharply sharply they show say a lot of us they suffer in the hands of even their banks because the banks know this is here to the people. and so um, oga moses and madam ikekwa now we just get a little patient as we go enter the business news this morning so that make we sharply sharply look into them and then we go um, uh, enter the cocoa make we take uh, discuss and finish today okay our business news say supreme court order on old notes. banks in partial compliance they come begin skeletal recirculation of the old notes into the economy again federal government don record 7.34 trillion naira defi- fiscal deficit in 11 months this one dey come from report accord borrowers cbn don fault imf international monetary fund say na poor rating dey give nigerians on the issue of people when borrow money through ACOB borrower from CBN and say waiting those when come pay back they far too less than 20%. Naira don't gain uh, Naira gains exchanges at 461 naira 33 kobo to to to a dollar. But if you ask me, this is this na official uh, eh, uh, eh, CBN rating when they pay subsidy for not be if the regain, not be the one when appear for parallel market or uh, bureau de change queue for cash don persist as we get queue for fuel queue for food and queue for greeting so queue for cash don dey persist as customers start to dey bribe bank officials so that make dem fit get access into the bank and then as well been able to get some naira to take home for family upkeep Department of uh, Debt Management Office don't raise about 1.2 billion naira as match savings bond offer. They can't open the offer saying make anybody when you want do bond make they come because uh, federal government don't open opportunity to fee raise 1.2 billion naira. Blocking leakages in oil industry to help new administration survive. This one they come from the federal government say that they try to block leakages but if you ask me the real cocoa na to block areas wey dey allow take make more money so that when the new administration come probing no go too dey na im dem dey do the matter for we will obey cbn not supreme court banks don finally speak out after dem don issue old notes to people already dem say na cbn we go obey and not supreme court so some banks come talk say dem better shut down until when cbn talk, than for them to come get customers wey go besiege their banks and at the end no money to give them. yet cbn never talk. and you remember say it's like till on di 22nd cbn say na they go issue they go uh, give official statement on the judgment of uh, the supreme court on naira This ones i dey see am as double stand because a lot of people they went already collect the old notes from the banks and they are not able to use them in a um, or some banks sef don't don't give out the same old note they are not collecting new bank they call dey tell you something make you make you they know they collect am back and they tell you something you go collect cbn form come and this is not the same person I him show to you so if the if the president of the country and the cbn finally talk say well no more use of that old note They stand by it it means say the bank conveniently give you a, a, a note you cannot use as legal tender. Well, we just pray God go help anybody when they sharp sharp go collect them from them. Uh, Madam Ikekwa, market worker, before we thank you, my Coco. brother. Mm, market worker for today because uh, today naturally market so just go run around make sure say make we update our price for market. we find that say rice they add uh, small money e just e bin wan climb to add small money rice dey for thirty five thousand naira thirty six thousand thirty seven depends on the type of rice Ona, nigerian uh, uh, foreign rice and uh, for our beans brown beans na one five for rubber cup na one forty while white beans and oloka beans dey go for one four for rubber um, one three for rubber and cup of that one na one thirty also groundnut oil don still drop groundnut oil nineteen thousand eight hundred naira while four litre still dey for five thousand some dey sell four nine then red oil that one na actually fall uh, e dey fall dey come down because where from dey four come e far well well as at last two markets and last market dem sell for twenty-nine thousand but as at today na twenty-four thousand naira dem dey sell twenty-five litre while four litre na four thousand naira and small ever bottle na eight hundred naira hand melon na six thousand cup na four fifty engine melon na five thousand cup na three fifty ogbolo na eleven thousand while dem dey sell cup now for nine hundred naira garri bag of garri na thirteen thousand five hundred naira while line line na two thousand two hundred naira that one na the market waka for today. Okay, my people, thank you very much. Um, yes, we don't return back to the topic as we go take a try round them up today. Um, right now, uh, Oga as where you did, uh, you still did there with us, Sha? Hello. Okay. Uh, I did, I did, I did. Uh-huh. so, uh, <laughs> from the <laughs> movement when we don't do this morning. we don yes. find out say almost all the banks don dey crowded if i name the banks this morning you go shock some don't even create a very heavy traffic for some major roads when routes when people dey pass go work. some don't fight some don't fight this morning. okay oh. okay. Mm. customers FCMB, go front of bank fight. okay. na dey call name wait i no dey fear dem i call name fcmb fair fight this morning dey don settle. Okay. They see their side. That is the eh, customers uh, fight the, for front of the bank. The customers fight for front of the bank. They can't enter the bank premises now. Okay. They can't they vibrate. The vibration not bring any result. Oh. Okay. They can't calm down by themselves. Eh. Yeah. They can't carry by their because they not get choice. The security man not being be their problem. Mm. Security man cannot do anything. I job job they do. So if you shout for you, they waste your time. some people even eh, go bank yesterday they as dem think say dem already reach They still give dem number five hundred and as, as i talk to you now they don reach number two hundred dem don go back again this morning. Oh. so now, so they want to, they go on o uh, until they come here. Finance, finances say okay we go shut down the bank the banks no wan shut down because if they shut down operations they go lose. Mm. so all the small small transfer that they do they see they collect charges. you yes, say so. Oh. they more selfish they dey more selfish than us. Mm. and then we see they go the bank. Um, we see they go pack pack the money from the bank from the way the matter be this morning, we don't check GT Bank, Fidelity Bank, Heritage Bank, Access Bank, UBA, Zenith Bank, almost all of them when Kisto Bank, every bank where we don't take care of Globus everywhere dey jam packed. In fact, Globus no come get gate, so they can just dey the front of the building and people say that bank dey try well well. Eh, because dem dey carry state dem say globus globus dey try because dem carry state money go put for there make dem dey take do withdrawal dem dey do charges for there e be like pos bank na im yes. dem wan use am get dem wan use am get customers. customers dem use am dey generate customers because. na new na na new bank na. Eh, na new eh, bank. Uh, and na only im dey di state eh. only im. so when di state when the people will bring and come wan get customer they know this kind time thing, they use dey get customer. okay. so now uh, going, going, by all of this. your other account come here <laughs> we are at your service They not going go tell us one time they go see be like this one so we deal. yes this one we deal. tell us that now, time now <laughs> this morning oga moses this morning let us advise all customers let's advise nigerians when both the government the politicians they create this hardship for. Hardship. let us advise the people when they constantly they go into the bank uh, front of banks to start misbehaving when the person where you they fight for them so it's not the origin of the crisis Just so make we advise the indigenous people of nigeria on this matter because that is my take to do I, the time for me to quarrel don't pass but let's make we talk to people when really they go front of bank go fight because i remember oh, I one time i remember one time two young men meet for atm when we never reach this kind level they start to the hold one one use the a knot tie come there and the other guy wear markers see fight at the end they come start to be this one come to draw this guy tie now i just tap the guy say you won't go prison they say because of this yeye man i no dey go prison i say you wan go prison you no know say you wan commit you wan make person commit suicide you hold him tie seven years imprisonment for holding his tie then after all the discussion i say how bank you only you carry money go give bank make dem keep for you dey come dey begin dey regulate the way you wan spend your money you come come here dey fight with another person wey still come keep money with the same bank na dey cause your problem at the end of the whole oh. thing the young man come lose leave hand leave the tie he say this one say you get luck the other man say tell this man thank you i for don kill you for here now you know all those kind things so wetin e don dey make noise join for wetin you work for somebody telling you no this is how you want to spend it so i i make we advise people when they do banking those when even dey inside the bank and people when they come as customers and the way we should live our life beginning from this lesson wey we dey learn from their hand so um, na wetin i go say make we first do be that but make we no take all our time because madam ikekwa still dey here when we go talk on this matter. okay so wetin mr adeyemo talk be say i dey sabi take una time wahala no dey o may i take una time small. <laughs> community banking wey dem call community bank na thrift collection e dey person day wey dey go round as small as the community na me dey call am community bank because no community no community reach five hundred thousand as e suppose be na make inside community you dey get different clan different areas different quarters so when i when i say community i mean from quarters to your clan to your small small areas of of of influence make you dey do thrift collection why because na thrift collection na im be the obvious na im be the best way una go bring people. wey una know wey go dey help una collect the money one person go dey collect and that person go dey disburse so that fraud no go dey so if you get like ten people wey dey collect una go know them. dem fit come your house dem fit come your market place dem fit come your school dem fit come your church dem fit come anywhere come collect the money whether na daily o weekly o you know na way to save na community banking be that dem come collect am una go know when dem go bring am if na the next week una wey need the money next week una go write una name na so dem go dey do am you no need to leave your house na dem go come because na service dem dey render and that service you dey pay interest and the interest dey small well well if you give dem one thousand naira dem suppose comot twenty naira or thirty naira e no go even reach fifty naira why because no be only you dey dey do that business with they dey do am for communities? who dey spearhead who dey push this agenda na the traditional leaders the community leaders if this kind thing dey in place then they go carry the money when they finish go community bank or microfinance bank or commercial bank go keep when this kind crisis dey una don hear say ah the way economy dey go this one wey government don reduce uh, our money wey we fit collect to five thousand that time when they start to dey do twenty thousand hundred thousand per week we go just quietly go withdraw our money come outside dey run our thrift collection why we dey keep money for bank for people wey no know wey dey keep money for bank number one dem dey keep am for safety number two people wey dey keep money for bank for too long dem no dey do business most of them na civil servants so people wey dey do banking community banking suppose take advantage of people dey keep money for bank for long time so dem go use am do business around make profit so in a time as this where banks don't they tell us how we want is our money Come out your money from the bank start your own community banking They dey call an informal banking e not get registration Now we be the registration the state the community get thrift collection cooperatives and thrift collection Now under that platform dem go start to the duam. you go realize say because we plenty wey they collect and we plenty wey they give out at no point in time you go see say one person get up to hundred thousand for house because they don't share around na community service so if you take thirty naira every day from one person every day from people wey dey give you calculate am times number of people times the month you go realize say even the community na go benefit pass but when you carry am go commercial bank go dey do you dey give commercial na make manager for bank fit earn two hundred and fifty thousand every month but im feedback im kickback im wetin im thank you at the end of the month go reach almost one million two million three million as the case may be they dey use us take dey trade now wey dey dey determine how we want use our life and live our life with our money make we go comot our money start to dey do house to house collection i dey do am you go come you go say ah how much if na ten thousand i give you if na one thousand i give you if na two hundred as my power reach i know how much dey you i get record you get record na so when i need the money even if na midnight i go fit call you and you go fit respond you know why because na una know who una give my money to and i know how now. i go collect am back then we go dey grow leadership trustworthiness truthfulness sincerity because we go dey among ourselves we go know the people wey dey sincere the ones wey no dey sincere we remove them from the list so e no go be who get money pass e go be who get the right character pass na im go dey earn more because then we go dey take care of people wey get good character for the community wey we dey na so the matter be o oh. so i wan advise nigerians So una wey get money una bring am If Lorna Lorna starts, Mona reach out to us for our WhatsApp for this program, and we we'll go reach you. We we'll go guide you how how say they do them, so that henceforth, no government will hold us hostage. We we'll go feed you the same thing for security. We go fit do the same thing for food. We go feed you the, same, the, eh, the same thing for work. So everybody find work. You get, you know what we get. You go come together as a team, connect them. The ones who not get the right crackers to work, you put them away when they see say na dem dey at disadvantage dem go go change to work better in the favour of the community so na so i fit talk this matter reach for this matter wey we dey go through for the country na thank you. okay my people you still dey lis ten to the program Inform me with Alayemi and Co, a business and lifestyle program. Uh, you don't hear uh, the advice when our brother give, so that make we feel and make sure some of all these kind challenges what we face today no go come. Uh, Madam Ikekwa, uh, uh please hey, your take. Brother. You know, say when uh, my brother they talk just now, I been want ask and say which money say made they save, where they not seeing for I. Before you come talk, I'm say if when money dey na so dem suppose do am so that when time like this come we go get way of survival na that i come understand true true this uh, system wey e dey talk so community uh, savings many people don dey do am especially people from uh, northern part i discover during this period say those people dem no even dey put money for bank they only get maybe account maybe maybe make somebody take send money for them in case the person from far dey send the money then they go go go collect am dem wey dey do business recently i see one uh, video somebody wey dey carry money dey come come bank come change during this period now wey people dey uh, eh, do uh, cash swap so him dey carry him own money dey come bank almost deadline na dey ask am wetin una dey wait for wey una no come since e say dem get company dem dey sell so dem need to gather all this money make dem find how dem go take time to come bank come take change am how much be the money fifty million me sef i shock like na so dem dem bag am like say na bag of you know sack dem sack am about five of dem na e carry am for shoulder like people wey go bookshop wey dey wey mm-hmm, go buy mm-hmm. newspaper Yeah. na so dem dey carry am come bank now i take tell myself i don stay in midst of these people before i don do business for their area before these people no dey put money for bank they dey like to keep their money the reason why e be like say the matter e be as e get this period for them now we talk about community banking o oh, as in not using the bank now because you see am say your bank your money wey dey bank bank take am dey do business dem still dey charge you for inside no be as you take put am you take dey collect am na before before you say you put money for bank you dey see wetin dey call interest now whether na bank dey interest you abi na you dey interest bank because the kind debit wey you dey get e no get e no get explanation e go just come like that some people say even bank dey take debit of main ten ance card wey dem no even get atm card imagine that kind of thing so these people na dem dey keep their own money by themselves because their own na just buy sell dem go buy goods dem go sell carry the money back as dem gather am again dem dey go buy dem no dey put am for any bank wetin make am be like say this period the thing come be like e get k leg na the redesign wey dem do na the redesign wey dem do so the one wey dem dey keep so e no join as in e dey go out of use na im make am be like say the something come affect dem if not the one wey dem keep dem no suffer so dem no get dey think how dem wan take go line up for bank See dem wan go collect cash dem no dey think am even as we speak some of dem dey tell dem make dem keep am for house say dem go still use am again some dey even dey use am for their own state dem still dey use am despite wetin court talk o oh, cbn talk o oh, na their own dem dey use am reach inside town you go go some areas when these people dey they still dey use the money so wetin me the advice be say true true that community banking e make sense say make we dey try dey make sure say we fit find way for us to dey save our own money because na now wey be say everywhere don good make i no talk the other way round na so people take dey live their life for community wey dey go gather dis money dey go form um, other association dey go form am dey go dey save dis money anybody wey need big money wey wan take do project e go come e go collect with almost little of no interest dey go give you so na so when you dey return am na just small thing Now you go add join you go return the money anybody wey dey look for money then when you wan actually use your money you go there you collect They go give you you only dey pay small thing wey dem take help you dey keep am na so most communities take dey keep their money if you check am as me and you dey talk we don go some places na everywhere dem dey see bank make you talk am na na every community get bank your village bank dey my village bank no dey so no be all community dem for dey see bank so if you come dey ask okay how dem take dey keep their money na so dem take dey keep their money na the truth be that so no be everybody dey fit dey carry their money go put for bank dem come ah. line up dey wait make dem come collect am okay imagine wetin dey go on now wey dey deny people of their own money i pass market this morning women wey come buy something for market dey line up for front of pos wetin dem dey do some dey find cash some dey do transfer no be all of dem even get card as in get account wey dem wan take do transfer so who no get eh, eh, eh, card wey wan take do transfer wey no know wetin dem dey call transfer how e wan take get money na the problem be that and you go dey hear pos dey tell you say no cash when you wan withdraw e go tell you say you get limit as bank dey tell dem say dem get na so pos dey tell say you get limit e go tell you say na three three thousand only na e go fit give you na wetin just dey go on be that and i no know how long this thing go last because me dey ask myself the money wey cbn say dem print when dem suppose to circulate and the ones wey dem collect from people hand keep back the one wey dem print come where dem put am because if the amount wey dem don actually collect back dem bring am out i no sure say we go get this kind scarcity. <coughs> Okay, my people, thank you very much. Um, I, will thank Ogam Moses and Madam Ikekwa for the contribution what they don't make so far. Uh, this thing at uh, your program, inform me with Olayemi and Co. And this morning, we still look at the scarcity of the naira and the reaction from the society, what the people they go through, possible solutions to some of these challenges, and then advice to customers. Um, to my my own angle, when I want to look at this matter this morning. uh, in case you fit send your whatsapp message to 090 55 488 the number again is 090 55 488 um, first make i quickly talk this thing you know say our people wait dey for village when they do business we actually get small small money for bank some of these women that e be like say dem dey dem dey think am like say bank don seize their money some of dem come sit say dem no dey go market again say bank don seize their money why because dem no gree give dem cash as in dem no fit withdraw cash so the advice wey na come dey advise many of them be this you get account that card wey you dey take go collect money for atm machine wey you take dey go withdraw the money i say collect that money person wey you dey follow buy something ask am for your account number you understand ask the person for your account number then he go give you the account number then you go take that same your card go for pos make you do transfer you no go see the cash carry comot for there but do transfer for that person wey you dey go follow buy something wey dey supply you market do transfer put for your account you understand so when you do transfer put for your account when e give you the receipt wey dem wan print give you tell am say see paper wey you don take send money for am so that when you reach market wey you wan buy the thing na that paper go be like money wey you dey show or wey you dey pay to take collect the goods wey you wan collect so when you collect the goods now carry go house you come go your store go suffer sit down na there you come dey see people wey dey bring small small money wey get access to the money dey buy that thing small small you understand if wetin you dey sell na na five five hundred naira you take dey sell wetin you dey sell and you fit do transfer of hundred thousand give where you go buy the goods carry come as you sit down person wey get five hundred e go come e go bring for you you go sell so e no come make you sit down for house say dem don seize your money the way wey people take survive for the one wey we dey now na we dey talk so so many of them wey i don tell like that they don try because they never think am before like how i no see money take go market na be the news i no see money take go market i say call the person wey dey give you market make e send you account number so that you go fit pay am for am e go say oh i wan come see money you go tell pos say transfer e no go give you cash transfer e go only charge you money although dem still dey charge big money for the transfer but at least you go fit do transaction take buy wetin you wan buy then fit collect the thing come house so that you go fit open your store sell no be say you fold hand now you no fit sell anything at all at all although the business fit dey slow for now but at least small small you dey get something. Uh, thank you for that um, wonderful suggestion. Uh, we really work out for the very interior this period, uh, rural areas, and we know within uh, issue of transfer and cash matter they do for there. Mm. Um, yesterday, we work out for inside city. we know exactly we still see how the things still they play out for the city first a lot of people they take advantage of everybody mm. if i won't do transfer they'll call it debiting and tr- debit and transfer wetin make you charge that much on top of the money the bank when you they use increase their present tariff if the answer is yes tell us because both the banks cbn and pos operators too they don dey collaborate dey defraud the people that is one the least when person dey take dey see now to take buy one thousand naira na two hundred naira that is the least price now to buy one thousand naira e go be you know and then another thing apart from a few company when i do transaction with just recently i find out say very few places na you go go buy something will tell you say pos wey you atm card wey you wan take pay say dem no dey add charges join am very few time i mean i no wan make eh, eh, eh, Um. i no wan call names of companies person dey sell electronics you reach there e tell you say you go add hundred naira join eleven thousand five hundred naira thing wey you buy the money come go be eleven thousand seven hundred. and e get pos. and na pos you take mm. make the payment you go somewhere say you wan buy television somebody go add ah, join am say you go pay eh, ninety-eight thousand two hundred what are you doing with the two hundred naira on top of that money you dey thief my two two hundred if you thief am from one thousand people wey come patronize you you are defrauding us two two hundred naira because the company i mean the bank wey you dey use their pos have they added are they now transacting hundred hundred naira charges for you so indigenous people of Nigeria are undergoing a whole lot of pains but dis na di thing wey me wan begin to talk about one those when dey go front of bank go set blow the man wey you set the blow for now na e cause your problem why we dey constantly dey dey involved in transfer of aggression sometimes you are not even aware the security man at the front of that bank it's a con it's na contract staff e be na somebody invite am say go dey work with these people at the end of every month the company when the brinker come there na the bank dey pay the company go come pay the man the man is not a staff of the bank so if you dey fight a security man first of all you are fighting a very wrong person then secondly go and even slap a bank the very bank official if you slap the bank official the first question wey i dey ask people The bank official na im take the decision im dey take order from above like as policeman will always tell you order from above came that we should release him so order from above came that they should not give you money not be the very person wey you see for counter not be be your problem that man wey you dey call the teller not be be your problem the system is simply the problem another thing is that the banks themselves when they give them money the day we allow the people to have access to the money one big man come from somewhere and is having billions in their account and he go tell the bank if you don't release 300 million naira to me i will close my account make my money available now and then you tell them, say don't worry i will bring it to the house because he's a billionaire with you you very big customer when according to oga moses he's a premium customer mm. going to happen you go carry the whole money when bank get go give the man for your house him go come lock am <laughs> but there is something i want to quickly let us understand if wetin i dey see with that money actually na they dey play out do you know honestly speaking you don need more than a hundred thousand naira of that money to stay with you because if you keep more than a hundred thousand and you want to store it after a while the coloration dey fade and gradually e dey lose e value as legal tender and once e finally fade away e turn ordinary paper in your hands because that is how it was designed that money a lot of experiment don go with it eh, it was designed to expire unlike the former one thousand naira note wey be like the grey i mean how do you see it that one can retain its colour for several years in your house until mucus start to dey help you eat am agent of denudation dey wear am out but this one can just on its own fade away and the paper will remain and so if you store more than what you should keep you will lose the value the surface value according to the cbn governor so carrying a 300 million naira to go and keep in your house what are you buying with 300 million naira on daily basis if you have 10 million with you why not allow them use the remaining 290 million for other customers mm. so that when next you need money because if madam ikekwa go market go buy you go market go buy engineer oga moses go market go buy they will eventually bring this money back to the bank and then you can still have access when your 10 million is expired is exhausted to come and make another withdrawal but because we want to buy votes during election we wanted all of this money in our hands and today there is no money in circulation banks were involved in selling the money to people when they do hawking banks they involve for bori the change when they get am and at the end of the matter you go go bank you no see meat currency you go go bori the change you go go hawkers you go see meat naira notes meat dollar you go just dey see the things when you no when you no fit see from banks you go come dey ask yourself how this man take get am if not through bank but if you ask detailed question you go discover say the banks actually sold and that is why the guy is selling a thousand naira for two hundred and so na that matter na enter the normal sales of money now please make we take note remember if you wan change that time if you say you wan you go party you go occasion you wan change one thousand they go tell you na eight hundred naira they go give you or you add another two hundred join am to get full one thousand naira is that not true uh -huh. for two two hundred i mean for hundred hundred naira or for uh, fifty fifty naira. Mm. today that thing na dey transmit into the sale of the direct cash the value for your money so the indigenous people of nigeria advice number one wey we get as we dey give them, apart from the community banking apart from you trying to use your pos to go your atm card to go and make uh, uh, purchases of goods and services in the market one thing i wan first beg you be say no dey set blow for front of bank because the person wey you dey fight for there no be cause your problem no go there go dey cause quarrel dey insult person father or mother because they were not even in existence as at the time this problem came into existence no dey go dey cause people ancestors when the man wey cause the problem still sit down for seat the person wey take the economic decision He still dey there He never vanish He still be travelling with the same money wey you no get if dey fit do exchange you dey comot for the country as i dey speak to you so emefiele and the family no lack cash to buy anything whether na mr president lack cash to buy anything so you dey street now you go come dey fight people ancestors because you think say na dem cause your problem they are not the cause people dey struggle for front of heritage bank this morning i dey ask them. i dey ask myself na the gate na be the problem gate is only meant to restrict the volume of people that will trip in at once or make person no go rush into the premises so when you get to a particular place and it is barricaded it shows say they no want you for inside i beg i want to beg the indigenous people say make we try not to allow ourselves be used by the situations when we meet or when they decide to put nigerians Uh, uh, oga moses i know say you get what you wan talk before uh, because time don't work up pass so that make we take a round up this program this morning yes um, thank you my brother thank you my sister thank you engineer thank you for those with the outside with the hear us we cause the problem but you see the way nigerian system be now we dey solve the problem Now make god bring us every indigenous nigeria to nigeria you know say this kind time this kind problem go dey yeah we go still expect more in the future oh. make we ready to solve most of our problems nobody can solve our problem for us no. fighting one another not being be the way to solve problem when you fight one another you go add to the problem so we don discuss how una go take dey keep una money like we talk in case una no know again or una forget una no hear well make una drop for our comment session we go tell una again or make una find time lis ten to dis program again una go hear wetin we talk na for our benefit if you wan do correct banking with profit reach us we know how they thing dey do am because we don do am before and we go do am again so that this kind crisis no go happen so as we dey close make una for, no forget another crisis dey come they dey call am food crisis na the phase one money crisis na we dey now From money we go enter food una go ask if food don happen how we go still do am backyard farming may i not forget those wey dey sell food e mean say dey get some wey dey wan chop and the remaining ones dey dey sell so i encourage una una go into farming now e never start now but e dey come so when that crisis come none of us go dey disadvantage now we see people get money they don fit withdraw what about when food on go start immediately e people go see food they no go fit chop am if you see food you no go fit chop am that means you dey sick but say you get mouth and you dey healthy to chop and you no see food to chop na im bad pass that time you no go even get power say talk to anybody because say fight person to avoid am now no go start to dey plan against food crisis till we see again my name or till we hear from us again my name remain oga oga oga moses mm-hmm. for food for money for mm-hmm. house for business for politics anything call us we dey available and very able to help us solve the problem. Na bye bye o. Okay, uh, Madam Ikekwa. Mm, my people now don hear wetin we talk this morning. Remember say na wetin person comot eye na im mate do pass am. My name na Sandra Ikekwa. I salute una. Okay, my people, we don hear. Say the information when you hear and use nine be the power you get to take command for the situation when you find yourself or the one when they go carry give you or the one when you go fit even match comot when they they create on daily basis no forget say one small advice fit on a lot of things for you and a little person today fit mean a lot of deal to your future and the destiny of your business so never undermine any advice but sometimes warning Now only one head did they get why advice they get different heads Ad, head to the morning today and the advice as well so that you go fit help to forge ahead of the present challenge when these people once they come beg you again to vote for them so deliberately created for you once again my name is adeomo akawa The salute una well well una well done and thank una for us una take join us for this program and bye bye for now make una no waka comot because the program Family things on a fun number one online radio station, international radio station, still they come your way. Now I done.